hello everyone welcome to bose Connors tv guys if not today now be the first time that they come across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that anytime when they upload new video una go dey see them so my correct correct people, when they go they come back god will bless you now i speak english on my channel i speak broken so guys i'm going to use broken english on this particular video so guys those one wey dey go dey come dey watch me god go bless you now and those one wey dey write better, better comment almighty god na go bless you now so my correct correct people, hmm no be small tin o oh. hmm you see um na god na go bless uh, greetings from queen naomi's and greetings from the owner of ife palace yes uh, this youtube channel this one na really heartbroken and very sad situation right now my people, queen army greeting una everybody only of ife greetings so shebi una day, na me decide i'm a blogger and i'm a presenter i decide to be doing this, guys i dey do other videos for my channel i dey react to video no videos kind of video wey e come out i dey do am yes my people. so any news wey i see i dey react about queen naomi i go still talk Uh, eh, light am yes we know say anytime when we dey say make queen naomi say queen naomi dey come back yes true true queen naomi really true true dem dey prepare to come na day wen dem come out dat day wen dem say queen naomi come say dem go come out dem go come do dis one dem go do dis one dem go do dat one you understand me so queen naomi is ready to come back to di palace so my pipo e get some kain pipo wen e come pipo don write from america to di father in law people don't write from eh, uk to the father He law there be women though, women from ife ife daughters the daughters of ife and uh, those one from united uh, for america those one were from new york yes so my correct people, don't tell me say yes so that letter wey dem write say they don't get reply na they come write me email me say they don write the letter wey they write When i come talk about that, time say they don get reply so say they come dey talk about eh, the post you understand me and again say eh, oni of ife papa say he love queen naomi so much because he wipe away tears from their home He make pikin to cry for their house no be say pikin don cry for their house at least for many years when oni of ife no get pikin but queen ami break that yoke as if e say na wetin god send her queen ami tok am that day and again queen ami no just comot for palace but i no go come because of that one no i no go come talk about queen ami i go talk about about am because i be woman and i get my i get um how will i say i get um we get children when they grow up they come from my brothers from my sisters from me they grow up they come you understand they will get married tomorrow we no know where they go enter so now, person I, they type person masquerade una go say bossa collar no dey talk direct yes some people una go come here come dey talk somebody come say if i know my people, say if i no stop wetin make me dey talk of so so queen naomi queen say queen family dey don pay me money na make me dey come and come dey talk about queen naomi He say if i no stop to talk about queen army some even say make i no some people even tell me say make i even stop to talk about eh, oni of ife and queen naomi whether i dey very sure say queen naomi whether I still get interest for the oni of ife or oni of ife get interest for queen naomi dis one na just people when e just separate just seven months He never even reach two years old. you understand me and my people, the kind people when they write this comment they not be small children o na old people. na im the writer. somebody even come come tell me say if me i not stop she was upset with our Oni and and his wife. Don't mind her, okay? She was upset. You understand? Some people tell me, say, if I not stop to talk about Queen Naomi, say Queen Naomi, they don't pay me, say make I stop. Oh. Say if I not stop to talk about her, imagine the person can say her own pikin go die he mention my pikin name o oh. you understand but i return am back to sender if na man you be tokunbo wilson i can't see you because you can always see me you came to my channel na me get my channel no be you help me get am and no be you go tell me who i go talk about who i no go talk about if i decide to talk of queen naomi ooo. Oh, I decided to be Queen Naomi personal blog blogger. Nobody business now. If I decide now tomorrow say ah Queen Naomi I will be your personal blogger. Don't don't bother. I not ask you for money. E come from my mind. Anything if he cough I go carry and come here. If he if he cough that is the love people can't get for him. Then you come They come out you come they insult me They insult They insult say your picking your son will die Not be me say if i no stop the name now tokubo wilson i will still go find am i know where i go find am go you understand and that one no go be small picking. tokubo wilson say If family say goodbye, go die decision has nothing to do with the title we all want to know about the progress of reconciliation and our queen and the prince the prince will be back to the palace god settle them peace to the family my people. Now they hear what he. some people go come here They go pray for me some people go come they go they go swear for their own family Not be me that they swear for some go tell me say that they waste their data you want me to what? i no go i go just come when i get other things to talk Huh? Eh? i just begin dey talk para para para para para eh queen ami say eh queen ami come do this one una i not go even if i even get other thing to talk with there i not go talk my people, god queen Ami is very fine okay queen Ami is fine queen Ami and oni of ife they are in good terms talking together but there is something when they wait you understand me so queen naomi na dem dey beg no be say na only of ife dem dey beg queen naomi na dem dey beg queen naomi we dey beg you and we still dey beg only of ife you know the way you go take talk to your wife to bring am dem no dey see king for love she's your wife na she born pikin for you make you carry your wife and your child come back outside dey hot outside no dey good i know say na inside house dey dey but not there is nothing like serious security na god na im dey secure them. so my people, na so my i lay my course my this.